Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro byacu biramimburwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
mwaramutse ejeni mwaramutse abaduteze amatwi turayahera mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibiziga by'abasivile cumi na bine hamwe n'abagwanyi b'umuhariko deko byaratowe mu gisagara ca Mongwa- mongubwaru ni mu ntara ya ituri mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa kane jean pierre Bili- bikirisende umukuru w'ico gisagara yavuze ko ivyo biziga mirongo ibiri na bibiri muri rusangi vyatowe inyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abarwanyi ba kodeko hamwe n'abasirikare ba kongo muri ico gisagara yasobanuye avuga ko abo bagwanyi batanguye ibitero kuva ku munsi wa kabiri batumbereye kubohoza bagenzi babo bafashwe n'abajeje umutekano muri kongo bikirisende yavuze ko umutekano wagarukanywe muri ico gisagara arongoye kodeko koperative pour le développement du congo ni umuhari wa politiki ushingiye ku idini uvuga ko uharanira inyungu z'ubwoko bw'abarendu uzwi ko ari umwe mu mihari y'abagwanyi irenga ijana na mirongo ibiri ikorera mu buseruko bw'ico gihugu kandi wagirizwa ubwicanyi bukabije mu ntara ya ituri mu karere ko mu ihembe rya afurika nayo abaroberi b'abatigre muri etiyopiya bavuga ko abasirikare ba leta hamwe n'abo mu gihugu kibanyi ca eritrea ba- bunze urunani bakorera hamwe mu bitero mu gihe intambara zongeye gukomera muri ako karere ejo ku munsi wa kane umuvugizi wa tplf jetachu reda yavuze ko abasirikare biyunze batanguje ivyo bitero ejo ku wa kane mu karere ka ajabo mu buraruko bushira uburengero bwa tigre yongeye ko avuga ko umuhari wabo tplf uriko urigwanira kandi urinda ibirindiro vyawo ayandi makuru yatanzwe n'abakuru b'igisagara ca tigre b'igisirikare ca tigre yavuze ko indege za etiyopiya ziriko zirakoreshwa mu kunguruza abasirikare n'amasasu mu buraruko nta makuru ariko yigenga aremeza ivyo birego vy'umuhari tplf yaba umuvugizi wa leta ya etiyopiya canke umushikiranganji wa kumenyesha amakuru wa eritrea nta n'umwe yashimye kugira ico ashikirije
Washington ijwi ry'Amerika
hanze y'umugabane wa afurika mu mugwi w'abahinga ba oni mu vya nikerere bara- bararangije kugenzura igice ca mbere mu rugendo barimwo mw'ihinguriro ry'umuyagankuba ukoreshwa na nikerere izaporizia muri ikirere ryo ku munsi wa kane uru rugendo ruriko ruraba mu gihe imishamirano hagati y'abasirikare b'uburusiya na ikirere ibandanya hafi y'ico kibanza umuyobozi mukuru w'ikigo ca oni kigenzura ivya nikereyere rafael grossi ari nawe arongoye umugwi w'abahinga cumi na bane muri urwo rugendo yavuze ko bagiye kuguma kuri ico kibanza ariko ntiyavuze uko yasanze vyifashe ku munsi wa mbere bahashitse abo bagenduzi ba oni bashitse kuri ico kibanza mu gatondo k'ejo ku wa kane ariko nta cabujije ko ibitero vya gisirikare bibandanya byatumye hari ibikorwa by'ubuhinga muri iryo hinguriro bihagarara uburusiya bwavuze ko ibisasu bimwe vyatewe na ikirere vyaguye ku birome- ku metero amajana ane y'iryo hinguriro ejo ku wa kane nayo leta ya ikirere yagiriza abasirikare b'uburusiya gutera igisagara iryo hinguriro ririmwo
Washington ijwi ry'Amerika amakuru y'ingaruka mbi kuri iyo ntambara nyine uburusiya muri iyi ndwi bwarahagaritse umuringoti ukomeye utwara umwuka wa gaze mu gihugu c'ubudagi uburaya na leta z'ubumwe za amerika byagiriza perezida w'uburusiya vladimir putine ko ariko arakoresha iyo gaze nk'ikigwanisho mu ndwi iheze uburusiya bwaragabanije uwo mwuka wa gaze uca mu muringoti wiswe nord stream 1 ku bice mirongo ibiri ku ijana muri iyi ndwi naho buhagarika wose mu kiringo cy'iminsi itatu bukavuga ko buriko burasanura ivyuma uburusiya bwahaye umugabane wa buraya mirongo ine ku ijana ya gaze yabwo mu mwaka uheze uburaya buriko buragerageza nabwo kuvavanura na gaze y'uburusiya ariko abasesenguzi bavuga ko bizotwara hafi imyaka kugira babishikeko mu- ku mugabane wa buraya hariko harubakwa kandi imiringoti ya gaze mishasha no gusanura amahinguriro y'amasoko ntanganguvu akoreshwa na nikereyere ariko hari impungenge z'uko ibihe vy'imbeho bigiye kuza bitagiye korohera abanyagihugu kuri uwo mugabane mu gihe uburusiya busa n'ubutazotanga gaze ikwiye amakuru hirya no hino ku isi ubushinwa bwaragirije ejo ku munsi wa kane ishyirahamwe onu ko rishyigikiye leta zunze ubumwe za amerika n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ni nyuma y'uko urwego rwa onu rujejwe agateka ka zina muntu rusohoreye icegeranyo cyari kirindiriwe cyane kigabisha ko ubushinwa bushobora kuba bwarakoze ibyaha by'agahomerabunwa mu ntara ya Xinjiang ico cegeranyo c'impapuro mirongo ine na zitandatu casohowe iminota cumi n'itanu imbere y'uko umuyobozi w'urwego rwa oni rujejwe agateka ka muntu michel bachelet arangiza ikiringo ciwe muri ayo mabanga yayoboye urwo rwego gushika ku itariki ya mirongo ibiri na mi- itariki ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi k'umunani kurangiye k'uyu mwaka ico cegeranyo kivuga ku buryo bunonosoye ku ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu harimwo gufata abantu bunyamaswa kubakoresha ibikorwa biruhije byakorewe abayisilamu b'abayiguru n'iyindi migwi y'abayisilamu muri ico gihugu
aruyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika abarimu mu burundi bamaze iminsi mu mahugurwa ku mfashanyigisho nshya bibaye mu gihe havugwa ibibazo byo gusubira inyuma ku ireme ry'uburezi twabwirizwa kurusonera rwose mugabo tururekeye hambavu ntacyo tuzovamo nagiye mu ishure indimi arizo cyane cyane ziri imbere Eh, mu myaka mirongo itandatu jewe ndahimbarwa no kubona yuko nzi indimi zirenga cumi uwo ni musenyeri nta mwana wigeze kuyobora diyoseze ya gitega mu burundi kandi ubukene mu miryango ni kimwe mu bituma abafite indwara zo mu mutwe batavuzwa ku buryo abagendana izo ndwara bazahara kugeza aho bazerera mu mabarabara yo mu mijyi ku nshuro ya cumi n'umunani uyu munsi kuwa gatanu mu rwanda haraba umuhango wo kwita izina abana b'ingagi birabera mu karere ka musanze mu majyaruguru amakuru yacu yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ku nshuro ya cumi n'umunani kuri uyu wa gatanu mu rwanda haraba umuhango wo kwita izina abana b'ingagi birabera mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru ubuyobozi bw'iyo ntara hamwe n'abaturage bavuga ko umusaruro uva mu gusura ingagi muri parike y'ibirunga umaze kubateza imbere inkuru ya asumuta kaboye ni umuhango watumiwemo abayobozi batandukanye n'ibyamamare biturutse hirya no hino ku isi mu ntara y'amajyaruguru yakiriye uyu muhango ni akarusho kuko bifasha guteza imbere intara n'abayituye madamu nyirarugero dansira uyobora intara y'amajyaruguru yasobanuye ko intara ayoboye imaze guhabwa amafaranga arenga miliyari eshatu aturutse mu bukerarugendo bukorerwa muri parike y'ibirunga yemeza ko uyu musaruro umaze kuzamura imibereho y'abayituriye inshinga igera kuri magana atanu mirongo itatu n'ibiri yatewe inkunga n'umusaruro ukomoka ku bukerarugendo bukorerwa mu iparike y'ibirunga iyi mishinga rero ikaba yarafashije abaturage bacu kwiteza imbere yaba ari mu mishinga ijyanye n'ubuhinzi ubworozi uretse ibingibi abaturage babonyemo akazi hariya muri parike bafata n'amafaranga buri kwezi iyi gahunda yagize uruhare rukomeye mu kuzamura imyumvire y'abaturage aho bamwe mu baturage bajya mu bikorwa by'ubushimusi uyu munsi ari uwa mbere mu kubungabunga ingagi umuhango wo kwita izina abana makumyabiri b'ingagi bavutse mu mezi cumi n'abiri ashize ubaye mu gihe hari hashize imyaka ibiri ibi bikorwa bitakibera mu ruhame kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyayogoje isi abacururiza mu karere ka musanze batangaje ko kuri iyi nshuro habayeho akarusho ku bucuruzi bwabo uyu ayobora imwe mu mahoteli ikorera muri ako karere tumeze nk'abantu biteguye eh, kwakira umugeni ko urazi ko mu myaka yatambutse iyo iyo ngiyo ibiri ndi kuvuga nyine byabaga online ariko ubu ngubu noneho abaturage bagiye kuri site bagiye hariya aho bitira izina abana b'ingagi navuga ngo hari ambiyanse yongeye kugaruka abantu bongeye kwi- kugira icyizere cy'ejo hazaza benshi barimo baragenda baza abandi baracyari guhamagara basaba amacumbi ukabona cyane nko mu mahoteli muvoma zongeye zabaye nyinshi mbese navuga ngo ni umunsi ku rwego rw'amahoteli tuba twiteze ko turagira icyo twakira abafite amahoteli mu karere ka musanze bavuga ko ibyumba hafi ya byose byafashwe abaturage nabo basabwe kugira isuku kurusha uko bari basanzwe yabashitsi babara turitegura neza tukamera neza ukakaraba ugasokoza ukambara akenda keza n'udukweto babandi bi- bacuruza ibisheke bamwe n'ukuva mu mihanda nyine iyo umuntu yiteguye umushyitsi ashiraho akarusho nta mwana wemerewe gucarashara ku muhanda imyanda ku myenda ntawe ushobora kuhagera ni ukuza ku muhanda wisukuye Tugo- nkatwe nk'ababyeyi tugomba gusukura abana bacu kugira baze ku muhanda basa neza nta mwanda bafite ntakenyeye naryoshye njye kureba ibyo byana by'ingagi kugeza ubu ingagi magana atatu mirongo itanu n'enye zimaze kwitwa amazina kuva uyu muhango watangira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere rdb gitangaza ko umusaruro uturuka muri za pariki havamo icumi ku ijana ashyirwa mu mishinga y'abaturage bazegereye rdb ivuga ko miliyari zisaga zirindwi n'ibice icyenda z'amafaranga y'u rwanda zashyizwe mu mishinga y'abaturage irenga magana inani mirongo inani kuva muri bibiri na gatanu muri iyo mishinga isaga magana atanu yakozwe n'abaturage bo mu karere ka musanze begereye parike y'ibirunga mu bashyitsi baturutse hanze bitabiriye uyu muhango nk'uko urutonde rwabo rwatangajwe na rdb hagaragaramo umunyamabanga mukuru wa francophonie madamu louise mushikiwabo uri mu bazita izina aba bana b'ingagi harimo kandi umunyakote d'ivoire wamamaye mu mupira w'amaguru didier drogba harimo igikomangoma sharire wo mu bwami bw'ubwongereza uzita izina abana b'ingagi akoresheje ikoranabuhanga ndetse n'abandi banyacyubahiro baturutse hirya no hino ku isi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali asumta kaboyi urakoze kuri iyi nkuru umuririmbyi w'umunyarwanda itaha iwacu bruce uzwi ku izina rya bruce melody kugeza ejo dukora iyi nkuru yari akiri mu maboko ya polisi y'u Burundi amakuru dukesha abarimo gukurikiranira hafi iyi dosiye mu burundi yemeza ko melody yatanze amafaranga yose yari yasabwe n'umunyemari witwa toussaint bankuwiha usanzwe anategura ibitaramo ayo mafaranga arimo amadolari ibihumbi bibiri yamuhaye ategura ibitaramo yari kujyamo mu Burundi mu mpeshyi y'umwaka ushize ariko leta y'icyo gihugu yaje kubiburizamo n'izindi miliyoni mirongo itatu z'amarundi uwo munyemari yemeza ko yashoye mu kwitegura melodi aza mu Burundi amakuru dufite ni uko akimara gutanga ayo mafaranga yose polisi yari yemereye abahagarariye u Rwanda mu Burundi ko ihita irekura melodi yarekuwe akanya gato ariko yasubiye gufatwa asabwa gutanga izindi miliyoni mirongo itatu z'indishyi y'akababaro amakuru yacu twakuye i bujumbura yemeza ko mbere y'uko yongera gufatwa melody yari yabwiye abanyamakuru ko bamurekuye nta cyamubuza gutaramana n'abakunzi be cyakora polisi yo ejo bundi yari yavuze ko uko byagenda kose ibitaramo bye byasibijwe mugenzi wacu timu ishimwe yavuganye na mike karangwa umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bijyanye n'imyidagaduro mu rwanda amubwira uko bamenye n'uko bakiriye ifatwa rya bruce melody
byatangiye bisa nk'ibihuha ariko n'ubundi kuri ko haramenyekanye ko yafashwe eh, ku munsi w'ejo ah, akigera ku kibuga cy'indege baramwakiriye mu gihe yari mu nzira agana ahari kubera press conference nibwo abapolisi bamufashe ariko ibyo bamuregaga ntabwo ntekereza ko byari bishya mu matwi ye yenda hashobora kuba harabayeho kubyibagirwa cyangwa se kutabiha umwanya cyane wenda ndavuga muri timu ye kuko burya umuhanzi hari igihe ibyo kuririmba ari byo twari umwanya ariko ubundi yari abizi ko ni ibintu bimaze imyaka yagombaga kujya kuririmba i burundi hashize igihe muri bibiri na cumi n'icyenda ngira ngo ariko urumva ntibyari byoroshye ko twari mu bihe bya covid cumi n'icyenda n'umwuka wa politiki atari mwiza cyane hagati y'ibihugu byombi icyo gihe igitaramo kirahagarara ariko amakuru ahari ni uko bari baramuhaye avansi iyo avansi rero parike atayi yayishubije ikibazo ngira ngo we yasobanuye ko amafaranga yari yahawe management ye management iza guhinduka rero urumva ariko ni ideni nyine ryamubarwagaho umugabo umurega witwa tusan ni umuntu uzwi usanzwe utegura ibitaramo ntekereza rero ko habayeho yenda uruhande rwa bruce melody kutamwegera ngo banegosiye hakiri kare uwo yenda nawe bikaba ariyo mpamvu yafatiranye abonye bruce melody agiye i burundi gutegura igitaramo agahita afatirana uwo munsi ariko rero nkavuga ko habayeho ka miscommunication nanone kuko timu ya bruce melody yari imazeho igihe ari manager we yari amazeho igihe n'abamutegurira nabo bakagombye kuba wenda barakoze negosiasiyo hakiri kare n'uriya mugabo kugira ngo bitafata intera y'uyu munsi kuko bruce melody ni umuhanzi ukunzwe cyane i burundi sinanashidikanya gushidikanya ko yari kugira konseri nziza cyane ariko urumva byajemo ikintu kitari cyiza mvuga ko kitari gikwiye amakuru turi kubona acicikana cyane ku mbuga nkoranyambaga ni uko ari amafaranga agera kuri miliyoni mirongo itatu z'amarundi amaze gutangwa mu kanya rukomeje ko hari avanse yari yarafashe ni ukuvuga ko aya mafaranga atanzwe ni kuri aya avanse yatanzwe yasubije cyangwa ntekereza ko uriya mugabo tusa yashyizemo wenda umujinya cyane reka mbyite gutyo kubera ko yenda uruhande rwa Bruce rutamwegereye kare kuko ariya ntabwo ariyo mafaranga yatanze ubundi Bruce Melody yavuze ko yari ahawe ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri rero ntabwo bihwanye n'ariya ariko uriya mugabo urumva yahise afata ibyateguwe icyo gihe byose ibyo yatanze byose abigereka kuri Bruce Melody ku ruhande rwanjye nk'umuntu nanjye umenyereye imyidagaduro ndi umunyamakuru imyidagaduro imyaka myinshi ntegura ama event ntabwo ntekereza ko ku ruhande rwa Tuse nawe yagombaga kubigenza kuriya yagombaga kwemera bakaganira kuko n'ubundi iyo konseri icyo gihe Bruce Melody ntiyaririmbye ariko Kidumu yararirimbye ntekereza ko hari kuboneka rero uburyo bwo kumvikanira hagati ye hatajemo n'agahimano ariko rero amafaranga wabonye yajeho akazamuka kugera kuri ya rwego hajeho n'ikintu cyo guhimana ariko nanone hari ibintu nagira ngo abakunzi b'ijwi rya amerika basobanukirwe muri bino bintu by'imyidagaduro hazamo parametere nyinshi abantu bategura ibitaramo mu mpande hirya no hino rimwe na rimwe hari igihe nabo ubwabo basa nk'abari muri kompetisiyo nabo bakazamo bakatsa umuriro so no muri ino kesi ya Bruce Melody icyo kintu ntabwo twakirengagiza kuko hari n'abantu bamwe na bamwe b'i Burundi basanzwe bategura ibitaramo nabo batari bishimiye kubona umuhanzi w'umunyarwanda agenda akitegurira konseri burundi bati yaje kwitegurira amafaranga yose azayatwara ibyo ayo ni amaparametero asanzwe abaho muri showbiz ariko navuga ko atari meza cyane abantu baba bakwiye kurwanya cyane turizera ko wenda haza kuboneka igisubizo ibintu bigasubira mu buryo na konseri ya Bruce Melody ikaba kuko iriya konseri itabaye ntekereza ko si Bruce Melody waba ufeirinze gusa ntekereza ko n'imyidagaduro y'Uburundi yaba ifeirinze kandi haba hajemo ikibazo byagorana ko hazongera kubona abahanzi b'abanyarwanda bajya kuririmbirayo kandi ubundi bari basanzwe bajyayo bakaririmba neza bagataha amahoro aho niho nongeye kubaza ko ibi bidashobora guca intege abandi bahanzi b'abanyarwanda ntabwo ari ubwa mbere abahanzi b'abanyarwanda bajya kuririmba i Burundi n'ab'i Burundi bakaza kuririmba mu Rwanda kuko buriya ni ibihugu byacu dusangiye ururimi dusangiye umuco gusa iki kintu kiba kijemo nyine gishobora gutuma habaho kwikandagira habaho kugenza make rero ndatekereza ko bitaza kugera kuri iyo ntera ndatekereza ko n'inzego z'ubutabera zagakwiye gushyigikira ihame ryo kumvikana cyane kurusha ibindi kugira ngo bumvikanishe impande zombi kuko burya umuhanzi umwanya w'umuhanzi ntabwo ari muri gereza umwanya w'umuhanzi ni ukuririmbira abaturage bakishima ibyo bibazo byajemo bigomba gukemuka kugira ngo hatazamo iyo bariyeri ku mpande zombi ubona ko n'abahanzi b'abarundi iyo baje mu rwanda baba bisanga rwose turabakira mu masitudiyo mu maradiyo tukabakira abategura ibitaramo b'i Burundi iyo baje n'aha turabakira ku buryo iki kintu cyabaye cyabaye gisa nk'aho gitunguranye rwose mike karangwa umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bijyanye n'imyidagaduro ukorera mu rwanda ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya amerika murakoze cyane timu ishimwe nawe ngushimire kuri iyi nkuru bakunze ibijwi rya amerika andi makuru tuza kumenya kuri iyi nkuru turahita tuyabagezaho turacyari mu burundi abarimu barenga ibihumbi icumi bo mu myaka ya gatatu y'ishuri shingiro ku rwego rw'igihugu barimo barigishwa indinganizo nshya y'amasomo isimbura iyari iriho izatangira gutangwa kuva mu ntangiriro z'umwaka w'ishuri ugiye gutangira inkuru radiyo ijwi rya amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu burundi twayisomewe na desire hatunga imana ari i kigali mu rwanda mu nama rukokoma ku bijyanye n'igisata cy'indero yo kuva ku igenekerezo rya cumi na kane gushyika ku rya cumi na gatandatu ukwezi kwa gatandatu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri nta kindi abayitavye basaba leta y'u Burundi gusubiramwo inyigisho zitangwa mu ishuri nshingiro kuko izihari atabumenyi zihaba zihabwa nico cyashimikiweho cyane n'abitavye iyo nama rukokoma Victor Ndabaniwe arongoye unani rw'amasendika y'abigisha kosesona twaza kwibagira kandi rero kijanye n'aya mahindagurika y'ivyigwa mu mashure nge tugiye kuraba abana dufise uyu munsi kuba bamara imyaka icenda batarakora ikibazo na kimwe ca leta ni inzitizi zikomeye ifutwa rero ry'ico kibazo co mu wa gatandatu biraboneka ko bishobora kuba riri mu bimwe biratuma igisata c'indero kitifata neza na cane cane ko n'inyigisho zimwe zimwe zigishwa mu mwaka wa gatandatu tutabona aho bazimuri ndetse n'izindi ndimi nyinshi zagiye kwigishwa abana bakiri bato zirabagora gushobora gutandukanya amashengero ubona ko nayo nyene aterera mu gisata c'indero yari yaserukiwe muri iyo nama rukokoma simoni ntamwana yahoze arongoye diyoseze katolika nkuru ya gitega yaragarutse ku itituka ry'inyigisho z'indimi n'imibano Eh, leta ishobora kuturungikira abarezi tutayisavye canke abarezi tubona yuko bafise amanigurwa ururimi rero twabwirizwa kurusonera rwose mugabo tururekeye hambavu ntaco tuzovamo nagiye mu ishure indimi arizo cane cane ziri imbere Eh, mu myaka mirongo itandatu jewe ndahimbarwa no kubona yuko nzi indimi zirenga cumi inyuma y'iyo nama rukokoma ku gisata c'indero leta y'u Burundi iza yatahuye akamo yatewe kuva ku munsi wa kabiri w'ino ndwi abigisha bo mu myaka ya gatatu ku rwego rw'igihugu bari mu mahugurwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'Uburundi uko ari ibihumbi icumi birenga bariko barigishwa indinganizo nshasha yo mu myaka ya gatatu y'ishuri shingiro nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganji François Habyarimana ajejwe indero n'ubushakashatsi guhera mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu tuzotangura gukoresha porogaramu nshasha zo mu mwaka wa gatatu nico gituma rero twaciye duhitamo yuko mu gihugu cose abigisha bigisha mu mwaka wa gatatu baca bagirishwa inyigisho kugira ngo bashobore kwitegurira koko kuzokwigisha iyo porogaramu nshasha abayobozi b'amashuri bari mu bari bamaze imisi nabo nyene bidogera indinganizo z'ivyigwa vyo mu gice ca mbere n'icya kabiri c'ishuri nshingiro badoma urutoke ku kuntu indinganizo y'igifaransa yari ihari yari kwituma ico cigwa gitituka ku banyeshuri kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya amerika furera filote hakizimana umuyobozi wa lise nyakabiga iri mu gisagara c'ubutunzi bujumbura yitiriwe musenyeri victor shepels ashikiriza ko ishuri arongoye ryakozweho n'izo mpinduka z'inyigisho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ariko muri rusange turavye abanyeshure ingene bavuga igifaransa ingene baganira mu gifaransa urasanga bitandukanye cyane n'abo mu myaka yahera kuko murabona ko n'indingano z'ivyigwa babihinduye kuva mu myaka ya gatandatu mbere ngira gu- kuva imbere yaho bigatuma rero hari ibintu byinshi bagiye barakuramwo bituma abana usanga urwo rugero rwo kukivuga uko kwiye bidakunda kuri ico kibazo c'igifaransa ururimi rukoreshwa cyane mu vyigwa vyose kiretse ikirundi leta irahumuriza ko igiye kugarukira urwo rurimi umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi yatanguje inyigisho z'igifaransa n'ibiharuro kubigisha ku ishuri nshingiro riri muri quartier sanzu ku mugwa mukuru w'intara ya ruyigi abo nabo bitekanijwe ko inyuma y'indwi imwe bazoca baha amahugurwa abigisha barenga ibihumbi mirongo itatu bazo bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu imbere y'uko umwaka w'ishuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu utangura ku igenekezo rya gatanu ukwezi kw'icenda arakoze desire hatunga imana kuri iyi nkuru ijwi rya amerika yabateguriye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi mu burundi kandi ubukene mu miryango ni kimwe mu bituma abagendana indwara zo mu mutwe batavurwa abafite izo ndwara barazahara kugeza aho bazerera mu mihanda mu mijyi inkuru radiyo ijwi rya amerika yabateguriye ifatanyije n'abakunzi bayo mu burundi turayisomerwa na thierrive ndayishimiye ari i kigali mu rwanda bamwe mu bajyango b'abagendana indwara zo mu mutwe bavuga ko bafise amikoro make yo kuvuza ababo bagwaye nabo mu ntara ya cibitoke babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko imiti y'abagendana indwara zo mu mutwe izimbye cane donatien ndi ku magenge wo ku mutumba wa rugeregere muri komine ya rugombo ari muri abo tasi ikibazo cy'ubukene turajya mu madeni baratsahana ingurane y'ibihumbi ijana baka imiti uyafata ibihumbi ijana na bine n'amafaranga amajana ine bine n'amajana ibiri n'ubu nta turaronka ngo tuje kuyariza kuza gutora iyindi eka n'abahoze bagendana izo ndwara zo mu mutwe mu ntara ya cibitoke bari mu bemeza ko imiti y'izo ndwara izimbye cyane gorete nsabyimana na diane ndereyimana bo ku mutumba wa rusiga muri komine rugombo barigeze kurwara izo ndwara iyo miti ntabwo noyifata kuko nta mahera je mfise kuko naciye ndawuheba ukwezi kumwe naciye numva nakitse nca ndayiheba kuva icyo gihe nta ngorane numva kuko narayimizi yo bampa yose irahera bivana n'uburyo kuko utafise uburyo ntiwojana umuntu kwa muganga urabona nk'ubu nkanjye mfatwa shirahamwe nari muryangize ace baraba ingene umuryango uyungu wanganya uraraba ingene wamfasha kugira ngo ndabe kuno ronka mitende nkire nk'abandi gorete sabyimana na diane ndereyimana n'aho batoye mitende hari ababanyi babo bo n'ubu bayerera mu mabarabara yo ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke kubera ubwo bugwayi adere bukuru wo ku mutumba wa rusiga yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko mwene wabo yasinzikaye cyane kubera ubukene ibintu bya mbere bituma ashobora kurwara gufata imiti ayifata nabi urumva amahera tuyigura ni menshi hari aho ujyana nka mirongo ibiri na bitanu cyangwa mirongo itatu ayo rero ni igice cy'ukwezi tuvuge guhera ku itarimo gushyira ku itariki cumi na zitanu ku zindi cumi na zitanu kandi ku mwisho tuca tugenda tukagura ibindi gutyo bikamugeza rero ku mwisho ayo mahera hari aho abura cyangwa iyo abonetse naho imiti agayifata nabi mu kiganiro jean norbert munyentwari arongoye ikigo cakira abagendana izo ndwara zo mu mutwe ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke yahaye abakunzi b'ijwi rya amerika yemeza ko iyo miti izimbye nico bivako iyo imiti tuyisanze muri kamebu iba izimbutse ariko tugiye kuyigura mu mafarumasi dogoro kuri marshe central uca usanga imiti izimbye cyane rwose hariho carbamazepine usanga igura hafi mirongo umunani mirongo icenda ukaca usanga uyishize ku ijana ijana na mirongo ibiri ivana n'aho bayiranguye umuhaye bibiri ku munsi kimwe mu gitondo ikindi ku mugoroba uca usanga ugiye kwegereza hafi ibihumbi icenda ibihumbi icumi ko hari indwara zidakira azotegerezwa kwama bufata ku kwezi ku kwezi ku kwezi ku kwezi ku kwezi aza kuwugura ariko ubwa mbere mu minsi yahera nk'ibintu vya fenobaro bitari vyagura amafaranga cumi n'atandatu ariko ubu vyarasuye kuduga rwose nta kindi abajyango bafise abagendana indwara zo mu mutwe basaba leta ni uko yovura izo ndwara ku buntu nk'uko ibikora ku bagendana umugera wa sida andre bigirimana wo ku mutumba wa rusiga ari mu batera ako kamo abantu bashikiwe n'izi ndwara kenshi kenshi usanga ari ingo zitifise kandi mu kugira ngo bavugwe bigasaba uburyo burebwa tukaja dusaba ko aba bantu bari mw'ibarabara leta n'ukuri nayo iboneka ari abantu nk'uko abarwayi ba sida nabo yabitayeho yiteho n'aba bantu bo mw'ibarabara babaronderera ibigo bashireho n'uburyo buzobakurikirana ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntibuca kure ku kwishura igisabo c'abo bafise ingorane zo kuvuza ababo indwara zo mu mutwe kuri mikoro y'abakunzi b'ijwi ry'amerika pamfile bukuru avugira ubwo bushikiranganji avunira urugohe abarundi ivyerekeye igiciro y'uko iyo miti zimbye ntawubideha iyo miti irazimbye ariko igihambaye ni uko ihari abantu ahubwo tubahamagarira yuko boja mu mashirahamwe yo kuvuzanya ni naho iyo miti izozimbuka imiti irazimba ntidushobora kuzoshikira ihangiro ry'uko abarundi bose bivuza mu gihe hakiriho abantu bataja muri ayo mashirahamwe ngo dushigikirane hari ikindi uwavugira ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu abwira abarundi ni ukuvuza byihuta uwo babonye ko afise ibimenyetso by'indwara yo mu mutwe kuko ivuwe hakiri kare umurwayi atarasinzikara ikira mu mwanya muto ibiharuro bitangwa n'ikigo ca istebu kijejwe ibiharuro mu burundi kikavuga ko abarundi bagera ku icenda ku ijana bagenda n'indwara zo mu mutwe ku rwego rw'igihugu ivyo biharuro biri mu matohoza ico kigo cakoze mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Thierry ndayishimiye nawe urakoze kuri iyi nkuru ijwi rya amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika kuri interinete ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwadusanga no kuri facebook na youtube vewa radiyo yacu nshuti mwari muduteze amatwi ibiganiro twe twabateguriye kuri iyi saha ni ahabihumurije nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na edi rwema nadia taha niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose